Hello, everybody, today. Welcome to our village meeting again. As always, now your girl, Matmon. And my real name, na Obosoya Arebame Christabel. Welcome to our second episode for this our very first season. For today, what we will talk now arbitration. Arbitration, I won't feel why I watch. wey the, the film na by Niyi Akinmolayan. This guy do this movie, he and the crew they did very superb. Everything that they do was beginning to the start. This the meaning of arbitration uh, legally according to according to legal definition talk say arbitration na when uh, court sign order say this so so matter wey una dey fight over mona go settle am outside court and then go put one arbitrator e go be like the judge wey go dey there to lis ten to the matter judge the matter e go fit the claimant and the. di person wey do good and di person wey do wrong you know, as e dey be na go get lawyers for their sef and at, after everything the the arbitrator wey stand as the judge go give him own judgement which dem dey call award and then today i go just tell una lessons where i learn from where i learn from this movie because this movie taught me i watch this movie up to three times i no go lie una but still abeg make una follow me for instagram at Matt matmonbel at Matt matmonbel m O a t m o n b e l l e at Matt matmonbel follow my page I beg like comment so that every other person will fit there. every other person will fit uh, follow the uh, or go fit learn from this our discussion today and then also i go need una to beg follow me for this my podcast for anchor i beg subscribe like comment because me sef i still learn as i still be una pikin humble naija picking make still help me eh. thank you very much so as for wetin me i learn for this movie i go tell una so here i learn say one to use your enemy to your advantage no be beans o but mo look am no many of us for nigeria go dey say enemy die die die die but mo look am you know for the spiritual perspective your enemy no more say e go be devil go be one colleague for your office all you need now just one small mistake to use against that's your enemy most times now, the thing will go weak the the mistake wey wey would they try to destroy now? that time the thing wey they use you go use against her. most times not be every time we say die die die our enemies now go see the help us take climb our stepping stone then the next one wey i learn now, when your enemy they threa you you know say you go soon win sometimes you notice say things go tough you go dey find way out so this that that but if you true look am na that time we dey look for way out when things go hard you go we go learn plenty lesson push us to become better versions of who we be who god really create us to be and the joy and the pride we go get at the end of everything we no fit trade am for anything because that lesson will teach us a lot then the third one now your now when now to get clue you know all these terminologies what they call am terminologies for for your course for your career like this career for business the negotiations where they talk about shares equities liquidation all those things i learn some things from this movie know how to say negotiate these things the VAT, the, the uh, TVAs, and one thing which you call ITC, ABC, I don't know. But I learned for this uh, movie say you need to get your own technologies right but this movie bam because i learned how to negotiate not be everything you just use gragra you go see uses sense take negotiate things without violence o oh. I no forget that one. Then for the fourth one, na when this girl uh, Adesua, when she come begin to dey settle for um, uh, her her thirty percent shares and uh, and the the the her work wey dey say don give her back but she come forget say if she go back that work the man go still dey in charge that mean say the man go still get chance take take she say won't say okay e dey say true true e no rape her whereas e rape her na here i go tell una say when e concern rape rape no be something wey be say person must force you rape dey happen on a daily basis the definition of rape if you look am according to my dictionary here eh, rape na sex against one's will meaning say na sex where, wey you no agree to na be real no be say the person must force you but the person the person fit blackmail you like for our universities on the uh, the this thing dey happen for our universities on a daily basis because the your lecturer will meet you say ah this one if you no if you not sleep with me you no pass if you no do this one you no pass Eh, even the the ones wey dem go tell men say eh, mona bring mona bring like fifty thousand naira before i go fit pass you for this course those things dey happen but me for that one regarding me na bring money na rape of the mind no be say na physical rape that one na another day for another day we no go that area cause na no be i too like to dey digress. This rape against her way she can't forget that one now her lawyer come tell am say you go try to dey prove everything and apart from that she still forget say she go dey under this man and this man fit still rob her and reduce everything wey she don work for almost seven years to destroy am na wetin she no consider so if we settle for less we dey go back for the same circle of life the same mistake wey we dey make again and again so better make we choose know your right know who you be know wetin you want no settle because say people talk so or because say the issue dey pain you fight at the end of the day everything go pay off then for the fifth one know your business worth you e get this igbo guy for the film chijioke the the way i like the way they take depict the character of person wey dey low headed but still know your worth so you no go even understand wetin dey happen for the scene at all but as i But when I watch this guy, he know he was, he know what thing they do. So now if I say you that another thing for this place now, when I look person, know how the person look, what person try to know the person the person fit get something. Everybody they valuable. So know your business inside out. Know your business well. So in case of any issues, you not need to deprive people unnecessary. You go know how to fight. You go know how to cut your deals for your business growth and your cash flows. Then the relevance of this movie of the music that you use for this movie. I, I make one short video. I will post them for Instagram. So just to show now of some scenes where I find interesting and uh, just a short clip of some things where I go see. I go post them for Instagram for now. Just check my Instagram page and I will see them this this music way. they, they, put they make sure everything they in Nigeria. Now Nigerian artists write the songs, now them perform the songs. And when I said I said wow and all the songs they valuable, they very relevant for each scene where they put it, even up to the end. This movie really wowed me. Myself. <sighs> I, I look this movie and I say the value we Nigerians get nigerians they look say we they produce yeye music we no dey produce we they compare ourselves to us e get one video wey e come talk say nigerians we get money nigerians na at least say nigerians we we, we get with wetin we talk say we get we reach we get the money Now we they reduce our things to say we no get this thing you go us the people they work waka the france wey me sef come i I not say anything with this pressure. When I call everybody, I say they start my life all over again. Say their music industry started dey boring. I'm not like it so But when you look the Nigerian industry, we don't go a very long way. At the rate wey other countries take go to, maybe they take about hundred years take build their industry. We not take hundred years. But the times when we don't, we don't do this film industry, you see the the continuous improvement for this industry the art the actors the actresses the producers the kind of movies that they produce nowadays una not give up especially my millennials age uh, these teenagers to age thirty we watch nigerian movies We get plenty lessons we feel learn plenty things about our culture if you say that movies abi about uh, uh, marriage you can If you watch this movie the visit if you are the one about culture me i be benin person Now this invasion 1987 i be 1897 by uh, dis guy let me uh, i don't forget the name o oh. This producer think he uh, lawrence imafidon imaswen This guy know how to act movies, historical movies, even these are uh, Yoruba movies, the Shaoru and Ko, they in touch with our culture? Because without culture, you don't get what you want to. The fashion industry they bring our culture, now everything they bring now. Now it make these white, eh, these Americans now they enter Nigeria. This person they say no light, nothing, nothing, but they still they enter because they know say gold there. So maybe own our own goal now before they come harvest and come take charge they will not come get mouth again They will come dey complain for the the new age new colonialism abeg make we love our own then for what i say take watch the movie <coughs> the relevant points even how the how the court take recognize payback you know say that one na nigerian thing nigerians Marolera, court recognize payback. So if person do you want it, you do am back. Provided you not kill, you not assault. Court recognize am so una I know say una go like to like me I like trouble once once. So go need to do am like that. <laughs> Moving on to the next one that is sound reasoning for the movie. At a point eh, I come confused I say wetin this character mean? Wait o oh, I no understand. As I take talk before about Chijioke say He look look like person will not know anything but when he talk the value wey give even the character of uh, eh, adesua of uh, or the, the characters where they play different sides because a movie be like you get three sides to the story on you the way they take do everything beverly naya uh, this lady who i respect a lot uh, ireti doll the characters involved, everything, the way the movie Jamie, it did confusing to me at the point. But the characters were intriguing and confused. As many of them go don't watch the end game. When the minutes you they look, say, ah, this part I understand this movie now. Oh, now your best part. Another part will just come like that again. When you say you go they very interesting again. Like, oh wow, oh, oh this is that. And ah. I saw this movie day. So you will need to watch this movie like three times before you will fully understand about this movie. It, they very, very, very intriguing to me. Then another thing why I love for this movie now the contingency, contingency plan. Contingency plan are just alternative plan. Say if plan A no work, plan B go work. As I put attention to details for this movie, it sweets me well well because before we just see newspaper go your pass some one go your pass you know but this one the email the name dey there the the giving birth uh, the the email wey the other lady the wife of the man send to to her this one the email show the names you go see the names you go see say it's na something wey they register wey they build no be say na fake They say attention the detail the the the props the makeup, the movement, the body language, the lightning, the the precision when it comes to the to to when they talk or setting uh, eh, on the issues and the questioning, the the the business ethic, ethical word. Not we say what they talk about uh, uh, auditor, but na secretary will they play the role. They will come they confused. the like the role now go dey for editor and uh, for auditor auditor come dey come person office that one no be auditor work of auditor own na to go person office na another person work to go meet different or uh, organization ceo say see wetin una do see wetin do your account this and that one say una enter debt no be auditor work like o the mistake wey dem make for lion heart but still i still enjoy that lion heart because that that thing touch culture well well they this plan. I say may we always dey save i grow up for naija but i no get this this culture to save i know say my papa well well dey save money on a steady that one i sure na him fit afford to dey take us through school I we say more travel abroad but one day he no teach us how to do the savings na wetin i will beg nigerian parents teach your children how to do savings Not be just tell them save save save or when visitor give them money you collect the money say i'm saving for you then you say you am take buy christmas clothes, you take buy food Not be that one wetin we go need to know that how to save make with the practice as nigerian children please parents wanna teach their children how to save on time It will save their life and their future then we can't go back to one thing wey be say the thing na e how to put am the, the thing touch me well well na the area for naija romance you know say nigeria dem normal mad dey we no sabi dey talk our mind say ah i love you oh i do this oh i do that na now we even dey practice am for my house before we no sabi but this one we call learn how to talk our men. For this you become become the way that you do on a like uh, is romance no, not romance you know how to they yab each other you know that one of our love language on Nigeria to the yab each other so as they take yab each other for this scene on that romantic era the, the guy can say I wish can force advertising with this one because I go report you. You don't know my Nigerians not that That's how I go say I go report you. Small children you see they say I report you, I report you. They don't talk down they say I beat you. But this one say I report you. And the way they say play, when man want touch you, this is romantic thing. You come like ah, food go so cook. You <laughs> must say don't worry, I get more crayfish. <laughs> that romantic thing, guys. What I watch out, it's everything, the insult, oh. all of them depict same if everything in our, Nigerian lifestyle not be boring pose not be something wey we carry from that place originality and the movie makes sense so my people now here i go end up this week i know dey too alright i appreciate god go give me good health by next week i will bring una another another uh, interesting episode when I go listen to as i be on una number one picking, i see you go. I beg not forget follow me for instagram at matmonbell m-o-a-t-m-o-n-b-e-l-l-e Bell. Not forget to subscribe for this podcast too nothing will just help your girl if you need to. comment abeg comment comment but abeg abeg i take god beg you giddy sense because this one na village meeting wey we dey talk we dey talk our mind and the hashtag na hashtag giddy sense so when you comment na to raise other people or na to correct me or to ask me question but no be say you come come give your ear criticism just dey insult like that stay classy as god take create you Come, give your own constructive criticism. May we learn because we only go higher by lifting others. So now here. Anyways, until next time, I remain your girl, Matsman. I love you now. As always, but God, I love you now. Pass. yeah, chop kiss.